Eri Nizvidjamerik. radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email nayo ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri wewewe radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya murumviriza ikiganiro muri sanga yamara imbere yaho tubafitiye inkuru ikomeye yerekeye ingingo ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yo kwirukana umushikiranganji ajejwe imigenderanire wiwe rex tillerson mu mabanga rero yo kuba umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika rero perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yirukanye mu mabanga yiwe uno munsi ku wa kabiri umushikiranganji ajejwe imigenderanire rex tillerson yamusubirije n'umuyobozi w'ibiro bijejwe iperereza seya mike pompeo perezida trump akoresheje twitter uno munsi ku wa kabiri yashimiye rex tillerson ku vyo yaranguye mu mabanga yiwe gina haspel niwe azoba umuyobozi mushasha w'ibiro seya ayandi makuru yerekeye ingingo yo gukura tillerson mu mabanga yiwe turabashikiriza mu kanya ubu rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikibazo c'amazi ni ikibazo gikomeye cyane ku isi muri ibi bihe bifatiye ku igurirana ry'abantu ku isi n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe no kugeramira ibidukikije urugero rw'inzuzi n'ibiyaga rwaragabanutse bikomeye mu bice bimwe bimwe vyo ku isi harimo n'akarere ka afurika inzuzi zimwe zimwe zarakamye mu gihe ibindi bice ingaruka z'uruzuba zageramiye bikomeye ivyimbugwa akarorero ikiyaga cade kivugwa ko gishobora kuzimangana burundu mu myaka iri imbere hamwe atacokorwa mu gihe igisagara gikomeye ca cape town muri afurika y'epfo gifise ibibazo bikomeye ku vyerekeye amazi ku buryo leta yaho yategetse urugero ntarengwa ko rw'amazi ababa muri ico gisagara bategerezwa gukoresha bivugwa ko haheze ikiringo kigira ku myaka itatu atamvura ihagije igwa mu karere ka kapu urugero rw'uruzini rwaragabanutse bivuye ku kibazo c'imvura mu mitumba ihanamye yo mu gihugu ca etiyopiya ikibazo c'amazi ni ikibazo rero kibonwa ko gishobora kuba isoko ry'amatati n'intambara ku isi mu bice bimwe bimwe vyo ku isi vyo biza vyaratanguye kwibonekeza ukubura kw'amazi biza bimaze kugira uruhara mu ntambara zitari nke mu karere ka afurika aho hibonekeje amatati no gutana mu mitwe hagati y'abarimyi n'aborozi canke hagati y'amoko atandukanye mu bice bimwe bimwe vyo muri ako karere nko mu karere ka sahel no muri afurika mu buseruko ku bw'ishirahamwe mpuzamakungu onu abantu bagera ku miliyaridi zibiri n'ibihumbi amajana icenda bazogirira ikibazo co kuronka amazi mu kiringo c'imyaka cumi yimirije iryo shirahamwe rimenyesha ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu amazi abantu baronka ku isi azogabanuka ku bice mirongo ine kw'ijana ishirahamwe onu rimenyesha ko ivyo bishobora kugeramira bikomeye umutekano mu makungu mu gihe abantu batera bagurirana ku isi ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe nazo ziyongera ikibazo c'amazi ni ikibazo kizotera gikomera kurushiriza ico kibazo coba cifashe gute mu karere ka afurika no mu karere k'ibiyaga binini na cane cane mu burundi muri iki gihe ni ikihe kiriko gikorwa mu mugambi wo kugerageza gutorera inyishu ico kibazo nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga cu muri uyu mwanya twatumiye emmanuel ndorimana umuyobozi mukuru w'amazi n'isukura mu bushikiranganji bujejwe amazi bidukikije gutunganya amatongo no gutegura ibisagara na atanazi mbonimpa umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ateje association tubane doga ikuzi rijejwe guteza imbere uburimyi n'ibidukikije tutarambiranye dutangurire ku mutumire wacu Emmanuel Ndorimana waramutse
ndabaramukije ico kibazo cu- cerekeye ukubura kw'amazi cifashe gute mu burundi muri iki gihe
mu burundi nk'uko imana twavuga ati imana yaduteye iteka amazi kugeza ubu arahari urugero niba adakoreshe twavuga ko rushimishije kuko turafise amazi y'imvura imvura igwa igwa guhera mu kwezi kw'icumi na rimwe gushika mu wa gatanu turafise amazi y'ibiyaga n'inzuzi n'amazi yo mu kuzimu ayo mazi rero mu burundi navuga yuko imana yaduteye iteka kugeza iyi saha amazi arahari mugabo na twebwe turabona ibimenyetso ibimenyetso bitwereka yuko eh, tutaravye neza amazi ashobora gukama nk'uko maze kubivuga ahandi biriko biragenda
Eh, n'ikihe none muriko murategekanya naho muvuze ko gushika ubu ata kibazo gikomeye kiribonekeza mugabo kubera izo ngaruka z'ihindagurika ry'ibihe n'igwirirana ry'abantu ah, ni ibintu bishobora gushika mu, mu, mu misi iri imbere cyangwa imyaka iri imbere nikihe muriko mugira kugira ngo mu, m- mubone ko ayo mazi azogumaho abantu ntibayabure
murakoze nibaza yuko icyo turiko turakora ubwa mbere hoho nababwira yuko nk'uko imvura iriko iragwa i- itiboneka ku rugero novuga rushimishije kugeza ubu aho usanga irigwa ku rugero rw'i- rw'igihumbi n'amajana abiri na mirongo indwi na kane milimetero turabona ko amazi ariho vy'ukuri ariko rero oh, ig- nk'uko mwayivuze intandaro ya vyose ni irigwirirana ry'abantu igwirirana ry'abantu rirafise ingaruka mbi cane eh, ku mazi aha nagomba kubabwira yuko amazi eh, yo mu nzuzi cyangwa amazi yo mu kuzimu ariyo cyane cyane abantu dukunda kuyikoraho kugira ngo tunwe noneho tukayakoresha no mu kugira tuvomere imirima nde- ndetse noneho mu bintu byose by'iterambere aya mazi akunda kugira ibibazo mu gihe hariya ku misozi ihanamye hari bitifashe neza aha ndaca ndabwira yuko mu gihe imvura iguye hanyuma iguye agashikira ahantu ku bugaragwa atasha- atamashyamba ahari amazi ah, y'imvura aho kujya mu kuzimu noneho ashikiye mu bugaragwa acatera atemba agahitana inkukura eh, ivu ryose riva ku misozi ihanamye rikaruhu- rikaruhukira mu nzuzi hanyuma i- ingaruka mbi ni- ingaruka ni iyihe amazi yo mu kuzimu acagabanuka hanyuma amazi yo mu nzuzi nayo agaca yononekara agacika ikiziba ibyo rero nk'uko twamaze kubibona biterwa n'uko habaye igurirana ry'abantu aho hariya ku misozi hahora amashamba abantu bagwiriye bagaca bahiga isi ndimwa bagatangura kuharima ya mashamba bakayakuraho ibiti bagahonya ugasanga rero imvura iguye aho ko y'amazi ajya mu kuzimu noneho agaca atera atera ingorane agatera ayora ivu ryo mu isi isi ndimwa yose ikaruhukira mu nzuzi n'ibiyaga rero iyo ni ingorane tubona ikomeye cyane ibyo rero kugira ngo eh, duhangane nabyo ni uko ubwa mbere hoho eh, leta y'u Burundi yafashe eh, ingingo zikomeye cyane yarabanje irashyiraho politike y'amazi ni politike y'amazi kugira tu- eh, leta yerekane ingene igisata cy'amazi totunganwa mu nyuma noneho irashyiraho eh, ibyo
Uh, muradutunga uh, turamutaye ku murongo wa telefone Emmanuel Ndorimana reka muri aka kanya tuze ku mutumire wacu Atanaze Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe ateje association tubane doga ikuzi rijeje guteza imbere uburimyi n'ibidukikije uh, turakuramukije
mwiriwe wewe iki kibazo uh, cyo kubura kw'amazi mu bice bitandukanye vyo ku isi uravye vyifashe gute uravye mu karere kacu no mu gihugu cacu c'u Burundi ukibona gute ico kibazo
niko nk'uko mushinga Emmanuel yaje kubivuga amazi mu burundi yari akiriho ariko ageramiwe n'ibintu bitari bike nk'uko yabishikirije mu majambo make inkukura kugwirirana kw'abantu atagikozwe n'aha mu burundi tutagiye turigisha abanyagihugu ngo bose babimenye ni uko mu minsi iza tuzogira ibibazo bitoroshe bishobora kuvukamwo mbere n'ingwano bikavamwo n'inzara bitewe n'uko amazi tutatunganya neza ndaguhe nk'akarorero n'ayo mazi yoba akwiye aha mu burundi hari ibimenyetso byerekana ko ayo mazi n'aho yoba ahari usanga ageramiwe n'ibiya- biyasukamwo biyajamwo nk'inkukura amashyirahamwe ma- amwe amwe bashiramwo itabereye ya miti dushira mu by'uburimyi usanga aja muri ibyo biyaga ugasanga ya mazi aratosekaye urabije ku rugero rw'amazi ngena ngana muri kahise uko twagiye turakura tubibona amazi n'inzuzi ntiwazirengana ariko ubu hari ahantu n'umwana w'ubu acavura yorengana kubera amazi yaragabanutse ku rugero rutaboneka ni uko rero leta n'abanyagihugu bojaho imigambi irashe nk'uko hariho eh, politike y'amazi ihari ikigishwa hanyuma abanyagihugu bakamenya gukingira amazi no kuyabungabunga
ibyo urabivuze ko hari nk'inzuzi kera wasanga umuntu atinya no kuzicamwo ngo yibaza ko zishobora kumuhitana mugabo urabuze nko nk'ubu usanga urugero rwaragabanutse bikomeye cyane wibaza ko byatewe n'iki
ahanini byatewe n'uko abantu badakingira ibidukikije ngo batere ibiti burya ibiti birafasha gukingira amazi bikayagumya ugasanga barima ukutariko kuko usanga bonona imbibe zi- z'imigende ugasanga niyo migende y'amazi ntikingiwe ugasanga abantu barima han- hanini kuko n'abantu baragwiriye hagati aho urabona ibirere ntibifise imbibi ibiba mu bindi bihugu natwe biradushikira wigeze kuvuga uti ikiyaga cade kigomba kuzimira niko wirabye ku ikarata n'uko twagiye turavyiga kera usanga mu minsi izoza ico kiyaga carafuta- carafutitse ku ikarata y- y'isi ya afurika natwe rero ivyo vyaratubangamiye kuko turafise nkino mu burundi nk'ikomine usanga ifise abantu amajana cenda ku kilometero kwadarati urumva nk'abo bantu basangiye nk'umugezi umwe badakinga ibidukikije ni ibintu ushobora kugaramira cyane cyane urugezo rw'ayo mazi
murakoze Eh, tugaruke eh, ku mushinga emmanuel ndorimana Ah, mwariko muravuga nko ku mitumba ihanamye iyo nkukura imitumba usanga haravugwa ko ah, hahora hari ibiti byinshi cyane mu burundi bitara ah, vyoba byaraciwe ivyo biti ntibisubirizwe hari ico muriko murakora kugira mugerageza kurwanya iyo nkukura no gutuma ibiti ko turazi ko bifasha mu kuzana imvura
nibyo nari ko ndavuga yuko leta y'uburundi yamaze kubona ko icyo kibazo ari ikibazo gikomeye cyane nacyo gituma nari ko ndavuga ko two yashyizeho politike y'amazi igashyiraho n'ibwiza ry'amazi hanyuma kandi hariho imigambi myinshi iriko irakorwa kugira ngo eh, aha- amashamba asubirizwe ntabwo yuko inkweto y'akaronda muri byose ari ayo mashamba yahonejwe ntabwo yuko amazi atagiye mu kuzimu aca atemba kubera ati amashamba ahari aho rero amasoko y'amazi yo mu masoko aca atangura gukama turamaze kumva yuko eh, mu- muri za kumoso za kumo hariya mu- mu- mu- muri za mu kumoso amazi ariko aratera akama rero ti- leta iriko irakora iki vyiki iriko irakora hariho imigambi myinshi aha turakenguruka abarongoye igihugu uyu munsi eh, baramufashe ikibazo mu minwe aho bahimirije abarundi bose ko botera ibiti n'imigambi myinshi ikajaho aho basabye yuko ikomine yose yo- yogira amahegitari mirongo itanu ku mwaka ibyo rero ni imigambi myiza hakaba n'iyindi migambi eh, leta ifashwamwo eh, n'ibindi bi- n'aba- n'abafasha igihugu Be- hakaba hariko haraterwa ibiti hakaba hariko haracibwa imikobeko hama ku mikobeko hagaterwa ko ivyatsi ibyo byose ni ibintu bituma amazi aho gutemba aca aja mu kuzimu noneho ya mazi yo mu masoko agatera aba menshi gutyo n'inzuzi zigaca zironka amazi menshi iyo ni imigambi rero eh, leta y'u burundi yafashe iriko irakorwa twibaza yuko eh, tubandanije kuri urwo rugero atankeka ko amazi azomera neza mbwa rero tugasaba eh, abenegihugu batwumviriza yuko ikibazo c'amazi nk'uko namwe mwa- mwavuze yuko muri iki gihe hariho ibimenyetso bibona ko amazi ashobora gukama nk'uko za cade rake cade yaca- yakamye urumva eh, turasaba yuko bakimenya bakabona yuko amazi bwa mbere ho n'ubuzima tugakora igishoboka cyose umwenegihugu wese w'umurundi akabona yuko amazi y'i burundi ateza gukingirwa murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone eh, dufise fidel fidel uratwumva alo
halo ndabumva eh, watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
yego amazina yanjye nitwa rutungisha fidele uri he
Ndi- ndi mu rwanda ubu ariko ndi umukongomani ufise ikibazo canke iciyumviro
yego njye mfite icyiyumviro kandi nkaza no kubazaho hanyuma yego
Eh, nagira ngo maze mbabwire cyane cyane mbasaba usaba umutumire kugira ngo maze mubaze ku bijyanye n'ibihe usanga byagiye biteza icyo kibazo cy'amazi akama mu misozi twebwe iwacu tugira ikibazo turi aborozi b'inka kandi rero tuba dutunze inka zacu nyinshi ku buryo zitabeshwaho n'ibyatsi by'interano nagira ngo mutubwire nkatwe abantu b'aborozi kuko numvise mu bibazo bagarutseho ari ibibazo byo kuvuga ngo konona amashyamba guturira imisozi ari byo bibazo biteza eh, gukama kw'amazi ku isi rero nagira ngo mbaze ese mwatuha umucyo twe dukora iki nk'abantu babeshejweho n'ibyo bisa nk'aho ari byo konona ikirere icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma akaza gutanga kandi eh, n'icyiyumviro mvuga ngo amaleta yacu niyo akwiriye gufata umwanya wa mbere akadufasha kuko abantu benshi bakunze nyine konona ibiso- imisozi ibidukikije bashakisha nk'inyamaswa iwacu ruguru muri congo ariko leta ziba zihari ntacyo bizibwiye rero ingaruka zaza kuba zikaba ku bantu bose ariko bagiye babikoze n'abatabikoze nagira ngo muze kutubera inyishu murakoze murakoze murashobora kumwishyura Emmanuel
No, re- nibaza yuko ikibazo kumbure kiri muri congo sije kiri mu burundi koko repubulika demokaratike ya congo ni igihugu kinini ngaha mu burundi nibaza ko bagira ikibazo kuko de- ni ikigo- ni igihugu gito kirimo abantu benshi ariko rero ikibazo ya- yavuze kirakomeye cyane ikibazo cy'aborozi Eh, ikibazo cy'aborozi bavuga ati badufise inka nyinshi ntitwoshobora kuziha ubwatsi butewe ngo zi- zishobore guhaga twebwe rero mu isano nko cyo duhama- do- twohanura aborozi ni uko cyane cyane abo mu burundi kuko niho kubera turi igihugu gito aho kwi- kubandanya tugira bwa bworozi bwa kera aho borora inka nyinshi zikirirwa zira- zirazunguruka amashyamba ubu rero noneho amashyamba ntayakihari ubu tubahanura yuko bokorora inka nkeya nziza bakazororera muhira iwabo zigahita zikagaburirwa iwabo kuko n'ubu ngaha mu rundi ntibagifite ahantu bashobora kuzireka ngo ziyagambye zize ku- kurisha mu gahinga twese duhanura twebwe cyane cyane mu burundi kuko igihugu ni gito muri repubulika demokaratike ya kongo sinzi babona amengo igihugu kiracyari kinini bwa nahone kugira ngo baki- be- bikingire biba byiza eh, ubworozi babuhinduye aho gutunga inka nyinshi z'ingwizamurongo bakorongora- bakorora inka nziza z'ikizungu zito- zi- zirira mu nzu zibafasha Eh, mu- muri ubwo buryo bwo gutunga izo nka zi- zoba zi- zirira mu nzu ntibisaba uburyo uh, kuronka uburyo bwo gutera nk'ibyo byatsi n'iki hari icyo mwoba mwo- mutegekanya nko gufasha aborozi ba- ba- ba- muri iyo ntumbero
Eh, ngerageje kuvuga nko ngaha mu burundi iwacu hariho imigambi myinshi iriko eh, leta ifatanije n'abayifasha iriko irakogwa aho bari- bari- eh, leta iriko iratanga inka mu banye- abenegihugu intara nyinshi amakomine menshi ariko araronka izo nka z'ikizungu amafizita amafirizone burundi rero biriko birakogwa bizeye yuko mu gihe abenegihugu bose boronka ah, aba- aborozi boronka amafirizone yomera neza kugira ngo izo nka zirire mu ruhongore ariko rero ngarutse ku kuvuga ati uburyo kenshi usanga zikesho- ikibazo cy'uburyo ni ikibazo cyo gutahura ibintu kuko kera abantu bari bamenyereye eh, baryoherwa bafise amasho menshi inka nyinshi umuntu akavuga ati "Jewe mfise nk'ibi- inka ijana cyangwa igihumbi je ndatunze merewe neza ariko rero biba byiza aho gutunga izi- inka ijana ukazigurisha umuntu akaca akazigurisha agaca agura nka- nk'inka cumi gutyo ugasanga zica zirira mu- zigatira mu muhongore kandi noneho turazi neza n'umwimbu uba munini gusumba waziye nka zirirwa zira- zirahirira ku musozi
murakoze Eh, tugaruke ku mirongo ya telefone erize uratwumva
mwiriwe Eh, wotubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ariko ni ngenda kuri iyo erize mu Uhamag- gisagara cya bujumbura kuri uno mwanya Eh, ndashimiye ndashimiye cyane ikiganiro cyane ikiganiro nkenerwa kandi ki- kize hageze Eh, nagomba ndamutse abatumire ubwa mbere hanyuma hari ikintu abatumire bavuze ati ngo turabye ngo igwirirana ry'abantu ngo ririmo mu biteza ihindagurika ry'igihe Eh, ikintu navuga aho ubwirana igwirirana ry'abantu nobyita yuko yari nka atu eh, novuga n'amahirwe ku gihugu iyo eh, iryo gwirana ry'abantu ryose ryaho ryari kwisunga n'ungene rigenda rigira iterambere ritera ibiti ingorane dufise ingorane dufise mu burundi nosaba yuko numvise bose yuko barimwo mu mu mu mu bajejwe ibidukikije nuvuga yuko boshiraho itegeko rihana abantu bonona ibidukikije kuko bisibye imbo ibidukikije byamaze guhona na ruguru aho byitwa yuko bigihari urabye nk'ibiti ingene bicirwa bikingana tubona yuko haba hariho ikintu kitagenda neza kuba ari nko kwisamburirako ego duhiriwe duhishije igihugu cyacu imana yari yagihaye umukuru w'igihugu akunda ibikorwa ingorane ni abamufasha abamufasha gutwara ariko nabone kuri uno mwaka ndabona umenga bakuye amaboko mu mpuzu ariko barakora cyane bivuye inyuma ego nagomba mbaze uyu mugabo agejwe ibidukikije umushyiranahe ego ambwire ingene umuntu yamubona kubera rero nuvuga yuko ikiganiro cyari nko kwisunga cyane cyane kurwaruka kuko nk'aba batumire ndibaza bari barateye ibiti kera ari n'ibyo biti ubona byagize n'icyo bifasha kuri uno munsi ariko ingorane ni uko ibyo biti byashaje bitariko birasubirizwa nasabye yuko yotubwira ingene twomuronka kubera hariyo abantu turi kukizi two dutera ibiti twumve intererano duha cyangwa ingene tubwira twabikora kugira turabe ko tugarukira igihugu cyacu iyindi ngorane navuga yuko ingorane dufise harimo n'iby'uburongozi bubi aba bantu biyita abanyepolitike ko urabye nk'igihugu cya egiputa ingende gikoresha amazi ava mu burundi kikabaho imyaka yose ariko ukaca ubona twebwe inzuzi dufise n'imvura igwa nk'uko umwaka wose ariko ugasanga iki ryose tubayeho tutarima ako bodufasha turaba ukuntu twakoresha ayo mazi bakaca bajya kudusabira ibihano
reka reka dugaca heraheza
nusaba abanyepolitiki nabone hako baza barajya gusaba ibihano yuko bakorera ku kintu bakabwira abo barungitse nk'ibihano nyine akaba aribo baza kudufasha muri iyo migambi yo kubungabunga amazi kugira tu igihugu cyacu kibaranye gitera imbere ubona yuko n'imana yakiduhaye ari cyiza cyane murakoze murakoze emmanuel mwishura gute
kumwishyura ndamutse yuko by'ukuri itegeko rirahari itegeko rirahari hariho amategeko menshi hari itegeko ryejwe ibidukikije ibwirizwa amabwirizwa sinovana amategeko bahita amabwirizwa ibwirizwa ry'ibidukikije rirahari ibwirizwa ry'amashamba rirahari ibwirizwa ry'amazi rirahari urumva rero amabwirizwa arahari leta ntacyo itakoze kugira ngo ishyireho ayo mabwirizwa ariko rero nubwo avuga ati igurana ry'abantu ni atu nibyo mu iterambere y'abantu benshi barashobora gufasha igihugu kigatera imbere ariko tugarutse muri ibi bintu by'ibidukikije urabona yo abantu babaye babaye benshi bakenera gufungura byinshi noneho gufungura byinshi amazi menshi inkwi nyinshi ugasanga ibisata byose birashyikirwa ugasanga rero nk'iby'amashamba arabizi nawe nyine abarundi benshi mu guteka bakoresha amakara urumva rero ko bagwira baca bakenera amakara menshi bakoresha mu by'ukuri ayo makara nta handi atava muri bya biti niho rero usanga baca bagaruka ugasanga mu gihugu cyose bariko baraca ibiti kugira ngo baronke amakara bashobora kugira ngo abakeneye baronke rero niho tuvuga tuti igurana ry'abantu ryafite ingaruka mbi ku gisata cy'amazi ni muri iyo ntumbero tubivuga hanyuma ikindi navuga aho dukorera ngira ngo dukorera mu kiganganiro bw'ibidukikije ubundi muyobozi mukuru w'amazi n'isuku abandi bayobozi turegeranye ngaha nyuma y'ingoro y'inama nkenguzamateka ngira ngo arahabona ashatse yoda tukabonana nta kibazo hari ikintu avuze gikomeye cyane ati twebwe kumbure ni ukutisuganya neza ati igihugu cya kiputa kibayeho kubera amazi bashaka aza n'iwacu ibi rero natwe nibyo tuvuga tuvuga tuti uko dutegereza guhindura ingendo kugira ngo aya mazi y'imvura aho kubandanya tuyareka agenda uko hohoba imigambi imigambi yo kuyakoresha tukayavomera ku misozi tukavomera ku misozi aho kuyareka agenda tukayategera tukubaka amabaraje ku misozi tukayadukoresha mu kuvomera ibiterwa uyu mugambi natwe twashyize imbere ndetse na leta y'uburundi ibyo baduhanura kugira ngo aya mazi y'uburundi natwe ntadupfe kubusa umugambi rero turamushyigikira ibyo avuze n'ibyo kandi na leta iturongoye umugambi iramaze kuwufata mu ngiro yaradusabye yaraduhaye intumbero ingene twabikora murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise gordien gordien uratwumva gordien uratwumva Uh, gordien eh, twamutakaje ku murongo wa telefone uh, tubandanye mu kiganiro cacu muri sanga turiko tuvuga ku kibazo c'amazi ku isi uh, tugaruke uh, ku mutumiri wacu atanaze mbonimpa Uh, atanaze uravye wariko uravuga nk'izo nzuzi za kera zari zikomeye n'umuntu yatinya kuzijabuka naho imvura itaba yaguye ngo urugero rwazo rwiyongere rwari rukwiye naho atamvura yabikiragwa mugabo ubu ukavuga ko n'umwana mutoya ashobora gucamwo akarengana atabwoba ni ikihe mw'ishyirahamwe ryanyu muriko mura murakora kugira ngo mufashe uh, kugerageza gutuma zita zitakama burundu
icya mbere turiko turahimiriza abanyagihugu kugira batere ibiti ngarutse gatoyi ku byo abashingantahe baje kuvuga uburundi bwari yemeje yuko muri boni challenge bufashijwe na banki mondiale ko buzotera imiliyoni zibiri z'amahegitari murumva ko leta ifise intumbero yo gukingira ayo mazi no kugwiza amashamba natwe bwero muri association mu nyigisho dutanga turabara abanyagihugu ko botera ibiti ku mwaka ku mwaka icya kabiri ni uko tuzobigisha kubika amazi mu buryo basanganywe butoyi tuzobaha de tekinike uburyo bwo kubika amazi mu bigega nk'uko yari avuze ibintu by'amabaraje yo mu mitumba nabyo birashoboka ariko hariho n'ibindi tuzoshingira ko abanyagihugu bateza guhindura mu ngendo zabo ni ukumenya kurima n'aho imvura itoba ihari iyo turimo turatembera mu bindi bihugu turabona abantu bapompa amazi mu metero mirongo itanu mu kuzimu ubwatsi twari tubibise imana tukayaronka hejuru hariho rero uburyo bwo kurima ukanarima no mu uduga hejuru mu kirere nturindire ikirere kuko ikuzanira imvura ubwo n'ubundi buhinga tuzoza turabigisha kumbure mu minsi iza abantu bazaba bahinduye ingendo
hari nk'ibihugu nka israel ni igihugu gikomeye cyane mu byerekeye ubuhinga bwo kurima naho atamazi menshi gifise mwibaza ko umuntu yoshobora kuhafatira nk'akarorero
cyane rwose ariko bo bateye imbere gusumbya kuko baswe bakoresha bwa buhinga bwa none bita informatike basanga igiterwa bagipimira amazi na angere bihuriranye n'uko giteza kuba kimeze basanga amazi bayaharura ku munota ku munota ku musegonda ku musegonda kuko barazi ko amazi ni ubuzima koko murabizi kandi burya bazi ni rosuruse nk'uko yoba ari amafaranga kuko yoba ari ibindi bikoreshwa mu gutunganya amashyirahamwe ni ibintu bishobora kuzimangana bikayonga barigishije rero abanyagihugu turakunda kubona amafilime yaho n'inyigisho zaho ni abantu bajejwe gukoresha amazi rimwe twita mu gifaransa rasiyoneri ni ukuvuga nta na rimwe rishobora kurengana urumva rero twoshobora kwigiraho nk'abarundi bakagenda bakaraba amaso mu yandi bagatembera bakabona kuko akanyoni katagurutse ntikabona iyo bweze turafise rero amasite webu dushobora kubereka abafise uburyo bakagenda cyangwa leta ikabitunganya bakaraba abandi ingene babikora uburyo wosanga twungutse ibintu bitari bike bo barima muri desert umusenyi natwe twari dufise isi nziza kandi ahantu hama imvura nziza amezi icenda y'imvura n'amazi arenzeko ibikenewe mbona jewe ari ukubwira abantu bamenye ico bakora leta ibahimirize nabo nyene n'abigenga bamenye guhindura ingendo mu gukora ibintu bijanye n'uburyo bwa none
reba ariko uravuga n'ibyo byo kwakira amazi y'imvura gushyiraho nk'ibyo bigega by'amazi ni ibintu mu bihugu aho imvura igwa gake babimenyeye basanzwe bamenyeye kutaronka amazi umwanya wose y'imvura bayakira bikabagirira akamaro n'ibihe mwotanga nk'impanuro ku banyagihugu bari kubatwumviriza
ni uko hoba ababanza kubahugura uko babivuga mu kinyarwanda bakabigisha ingene babikora byo kubika ayo mazi hanyuma ubirabye iyo abanyagihugu bamaze guca ubwenge bakerevuka ibintu barashobora kubikora kandi babibonera ku karorero akarorero cyane cyane ku munyagihugu niko keza kuko agira ati ibyo muvuga n'amajambo ariko ubiberetse mu ngiro barabikurikiza none wari uzi yuko mu burundi amazi dufise tutotezwa kwicwa n'inzara ndaguhe nk'akarorero aha mu burundi turarima imboga bita irengarenga zimara iminsi ibiri n'umwe ukaba usaruye ukaba wimbuye aho uraje gukoresha amazi wabitse muci mu gatasi ukabikora muci ni ukuvuga yuko twatezwa kwama turima umunsi ku munsi tutarindiriye ngo turime sezo a b c kuko ino turafise amasezo ashikane ngaho turafise n'intara zirima se zimwe zigaca zi- ziryama zikaguma ngaho abantu bakicwa n'inzara hariho n'ikindi batashitse ko ngira amaza kubishikako ha- mu minsi izoza hazoba abahunga bahunga ibi- ihinduka ry'ibirere nk'uko twagiye turabibona mu ntara nko mu burundi bya ngozi kirundo mu myaka yahera harigeze gutera amapfa abantu barahunga bararenga n'imbibi rero ntitwojya ntitujya ngaho tujya mu kondora zose duteza gutora inyishu leta igatora inyishu abanyagihugu bene bo bagatora inyishu kugira twirinde ayo maba ashobora kuzoshika ejo canke hirya y'ejo
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise jean bosco uratwumva Eh, jean bosco ndabaramukije ndi bwenge jean bosco muri south carolina ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, mufise akabazo canke iciyumviro ah, iki- akabazo ni icyiyumvi n'intererano yego Ah, ikibazo cya mbere genda akunda ibiti none nubwo ndi hanze hari u- ukuntu baba barateganije nk'umuntu yoba ashaka nko kwiterera ibiti bakamuronsa aho abitera
Mura- icya kabiri nacyo hariho ujya yavuze iby'inka ndibaza iyo uteye ibyatsi bijya byatsi birashobora gukingira isi amazi bijya byatsi byo kugaburira ibitungo amazi akaguma muri bijya byatsi kandi bijya byatsi nabyo bikagaburira bya bitungwa bya bitungwa nabyo bigatanga umwavu wa mwavu tujya kugura mu isoko tugashobora kuba twawuronka utatuvunye cyane byari ibyo nashaka kubaza no guterera murakoze emmanuel mumwishure
ahubwo numva yado yagerageje kudushigi kutunganira kandi ni byiza cyane rwose arakoze cyane hariho utubazo yabajejwe mbega hoba leta y'uburundi yoba yoba yaha- ishobora kuroza isi kugira abantu bateremo ibiti by'ukuri nta muntu n'umwe arifuza gutera ibiti ngo abure aho abitera nubwo isi itera yaga haracyariho imisozi ikeneye guterwa kw'ibiti noneho eh, turasaba yuko umuntu wese yotera ibiti mu ndimiro hariho ibiti bibana n'indimiro hakabaho n'ibiti biterwa ku misozi aho hose kugeza uyu munsi haracyariho aho gutera ibiti
murakoze Eh, dufise kandi gilbert gilbert uratwumva
ndabumva neza cyane izina rindi zina ryanyu aho muri n'ikibazo Ni- canke intererano
nitwa nihera imbere gilbert ndahana mu gisagara cya bujumbura
Eh, mufise akabazo canke iciyumviro Aka- akabazo kanjye nshaka kubaza uwo mutumire mbega ko mbona agirirana- abantu bagurirana ku munsi ku munsi mbega leta yo- yoshyiraho ingingo iyahe kugira ngo ntidusubire kuda- ntitu- ntituze tugire ingaruka mbi yo kubura amazi kubera haguma hagurirana abantu
murakoze reka bishure mumwishure emmanuel
murakoze cyane ati leta iriko irakora iki kugira ngo igwirirana ry'abantu rihagarare nibaza yuko eh, sinzi ko ico kibazo ari jenotishwa cyane hariho abajejwe igwirirana ry'abantu ariko kubera ndi umwenegihugu w'umurundi naje mba mu burundi mbona ibiba mu burundi navuga yuko iki kibazo abarongoye igihugu duhereye kuri nyene n'itora mukuru w'igihugu iki gihugu iki kibazo kiramaze kuvuga cyane nubwo atategeko rid- rirajyaho turazi yuko amanama yose ama- aba- abaho bagaragaza guhimiriza umwenegihugu kugira ngo avyare uwo ashoboye kurera rero kumva rero avuga ati umuntu avyare aba ashoboye kurera kuko eh, mu gihe umuntu avyaye aba adashobora kurera niho usanga haza ku- haca- haduka ibibazo umuntu wese rero ah, yogerageza kuyikebuka akaraba mbega mfise itongo ringana gute kugira mbyare abana bangana gute umuntu akaraba rero kugira ngo arabe abyare abahuriranye n'itongo afise kugira ngo ntitubandanye twonona ibidukikije na cyane cyane amazi rero iki kibazo kiramaze kuvugwa kenshi ngaha mu burundi kandi turazi yuko hariho abenegihugu benshi bamaze kubitahura ariko barabikorera ko ndafite akarorero nko mu ntara imwe nzi abantu bamwe bamwe abagabo bonyine ubwabo bagenda kwa muganga ati nyabona ntabaramumpagarikire ese nzasubire kubyara turamaze kubona rero ko hariho abamaze kubitahura nubwo atategeko rihari turabona ko biriko birafata inzira
Eh, tugarutse ku vyerekeye kubonona ibidukikije n'amazi eh, haravuga ko ikiyaga Tanganyika kirimwo umucafu uva nko mu mahinguriro no mu mazu yo mu gisagara ca Bujumbura Eh, ni ikihe ku ruhande rwanyu rwa leta muriko murakora kugira ngo mukingire amazi ya- ya- y'ikiyaga Tanganyika ko ikiyaga Tanganyika ni ni nki novuga isoko ry'amazi adakeneye ibintu byinshi kugira akoreshwe kunywa ri- riza nk'ubwa kabiri inyuma y'ikiyaga Baikal cyo mu Burusiya Ah, mugabo uwo mucafu ubandanije ayo mazi azotosekara ku buryo adashobora no gukoreshwa ku vyerekeye kunywa n'ikihe muriko mukora
Eh, nk'uko mubivuze ntozenye ikiyaga tanganyika kirabangamiwe n'imicafu navuga yuko noneho sinavuga ko ari tanganyika gusa ibyo navuze yuko mu gihe eh, imisozi idakingiwe neza amazi yo mu nzozi n'ibiyaga abangamirwa niko imicafu yose iva ku mu- ku misozi ihanamye ikiha- ikisuka muri icyo kiyaga Muri ivyo- muri ivyo biyaga n'inzuzi rero ku kiyaga tanganyika ikibangamiye ikiyaga tanganyika ni imicafu iza ivuye misozi ihanamye icyo twita umusozi witwa mu- eh, mu migwa aho tumaze neza yuko ikiyaga kiri hasi hakaba hari umusozi uri hejuru yaco ni ukuvuga yuko imvura iguye kubera mwe navuga ata mashyamba akihari imisozi idakingiye neza imvura ikarivayo imi- imicafu yose ikisuka mu kiyaga tanganyika cyane cyane iyo ni ngo- niyo ngorane nyamukuru tubona kandi eh, igoye no kurwanya nubwo hariho imigambi myinshi iriko irakorwa kugira ngo bigabanuke yindi ntambamye ni intozenye ni ni imicafu by'ukuri iva mu bisagara imicafu iva mu mazu y'abantu basanga imvura iguye igaca birunda mu kiyaga hama kindi yindi ntambamye ni amazi mabi ava mu mahinguriro nk'uko mubivuze ayo nayo nibaza yuko amahinguriro manini manini ari mu gisagara- mu gihugu c'u Burundi cyane cyane arimo ngaha mu gisagara ca Bujumbura ara- yaragera- twaragerageje kuyahimiriza kugira ngo eh, eh, amazi yakoreshejwe yabo babanze baya- bayahingure wabo babone kuyashyira mu muhora eh, novuga yuko rusange ariho uca ugenda eh, ukagenda icyo twita sitasiyo ahantu bayayungururira ku buryo aza gusohoka atantambamye gusa muri iyi minsi harabaye akabazo gatoyi aho ntugenye ahantu yahingurirwa hagize akabazo amavyuma vyari bihari bikononekara mugabo yise ariko ndababwira ivyo vyuma biri mu gushika nibaze yuko vyo- bizohera rero Ha- n'ikibazo leta y'uburundi yamaze guhagu- guhagurukira dukurikirana ku munsi ku munsi twebwe muri ubuyobozi bukuru bw'amazi n'isukura tubikurikirana ku munsi ku ku munsi ku munsi kugira turabe icokorwa kugira ngo yagatanganyika icononekare kuko hejuru yuko gishobora no gukama kirashobora no gushika ikiziba eh, hari n'ikindi kibazo eh, cavuzwe mu minsi iheze sinzi ubu aho coba kigeze mu gutorerwa inyishu c'igiterwa nibaza ko ico giterwa citwa jacinthe eh, gitumwa na cane cane kubera inkurikizi ziri hindagurika ry'ibihe mu gihe eh, isi itera ishuha ico gite- giterwa gitera ki kirandarara eh, cane kiri mu kiyaga Tanganyika no mu kiyaga Tana kivamwo uruzi Nile Bleu muri Ethiopia mu minsi iheze eh, nabonye berekana amasanamu yaho cakwiragiye muri ico kiyaga gishobora kugeramira ibiri muri ico kiyaga ibinyabuzima eka n'amazi aka- kikayagabanya ku vyerekeye Tanganyika n- n- kuri ico giterwa n'ikihe muriko mukora kugira mu kirwanye
nakoze cyane aha rero nagomba ndababwire yuko kumbure sinzi ko muba muhaheruka cyangwa murahabona iki gicyatsi twita eh, jacente do nibaza yuko ngo kiyaga tanganyika atari cishi cyane icishi ubundi iki iki- iki- iki cyatsi jacente do gikunda kumererwa neza cyane ahantu by'ukuri hari polisho nyinshi nkunda kubibona kuri za kiyaga victoria ahantu hari polisoni hariho umucafu mwinshi kuko ni icyatsi gikeneye icunyunyu kenshi cyitwa azote icyo cunyunyu rero mu gihe kibaye cyinshi aho hantu icyo cyatsi kitakimererwa neza ugasanga cyabaye cyiza rero by'ukuri ngaho ku kiyaga tanganyika zinavuga ko hari ikihari urashobora gusanga hari aho turi hamwe hato hato hato hato ahantu hakunda gushikira umucafu mugabo ntitwavuga ko ari ikintu kinini ya- cyotera ingorane cyane ikiyaga Murakoze.
ikiyaga tanganyika ntakihari ahubwo byuno hariho ikiyaga rero twigeze kukibona kandi aho nyine twara- twaragerageje kuko icyo dushoboye cyose kugira ngo gabanuke turahere- turagerageza no guhimiriza abarovyi badufashe yuko kugira ngo baze barabirandagura yere se noneho twaragize n'urugendo twakwita urugendo shuri genda mu ki- mu gihugu ki- kibanyi cya tanzania kugira turabe ingene bariko barabyifatamwo aho bakoresha udukoko udukoko tugaheza tuga- tukagisambura iyo rero nivyo turimo kugira turabe yuko aho aho kiri hose tugituze ariko mu burundi nababwira yuko icyo cyatsi kirenga murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise desire desire watubwirine n'izina naho uhamagaye uri
ni mukundo wandi bujombo Eh, mufise ikibazo canke iciyumviro muterera ni icyumviro nterera bishitse ndaja gushika n'akabazo muri rusange ibidukikije eh, ni ikintu gifasha ubuzima bw'abantu ariko bwacu iyo tutanga tudaho tubwangatswe ko usanga ubuzima buca bumera nabi nk'amazi ni ikirumara mu buzima bw'abantu urabona ko ushobora gusanga eh, nk'aba aba mu bisagara kenshi nka bujumbura usanga dukoresha amazi ava mu kiyaga tanganyika ni ukuvuga yuko igihe rero nayo aba yaracafujwe nubwo usanga regide zikora ubuhinga buhanitse kugira ngo tuyaronke ari meza ariko mugabo usanga ibinyabugingo bibahaba byo byo biba byororokaye gusumba bibaye eh, n'izo ngorane zi- usanga ziturutse mu misozi nk'uko ariko arabivuga muri rusange rero eh, kugira ngo dukingire ibidukikije cyane cyane amazi twebwe abacu- abanyagihugu bwacu twanza tugafata mu minwe tukamenya mbega ibidukikije ni igiki Bi- bidufitiye akamaro kahe mu buzima bwacu bwa minsi yose icyo gihe nawe birashobora kudufasha kugira ngo eh, tumenye icyo dutara kuko nk'ubu nk'akararo nko mu mitumba urashobora gusanga habonetse abagira neza ba- bakubaka amarusengo eh, bakubaka eh, amaborne fontaine no kuvuga bakubaka eh, amazi y'imigende nawe ugaca usanga twebwe nyine twari tuza kuyakoresha nitwe turiko turayonona ugasanga nta n'isuku rigira aho hantu tuba turiko tuvoma ayo mazi umva ko muri muri ayo mazi tuba turiko tukemera gukoresha aca yononekara ni ukuvuga ko rero abanyagihugu banyine ubwacu nibyo dukwiye gufata mu minwe eh, ibyo gukingira ibidukikije hanyuma na leta nayo nyene igashyiraho umugambi utomoye wo kumenya ati mbega ibidukikije abanyagihugu bovyitwarika gute mu gihe hagize utahubahiriza umugambi bagahanwa murakoze murakoze dufise kandi bel bel uratwumva alo Niwe.
eh, watubwira irindi zina naho Ego, uhamagaye uri ndabumva. ni niyo kuri beni ndi bujumbura Eh, mufise intererano canke ikibazo mubaza
ego ni intererano kumbura n'akabazo yego
nagira ngo nanjye ngire icyo nterereye ku bijyanye no kwigisha abanyagihugu nk'uko abandi bagiye barabigaruka ko mu bisanzwe umwenegihugu wese ahari arakeneye gutahura yuko amazi ari ubuzima hanyuma mbere akamenya n'uburyo yakingira kuko si ukwigisha gusa umuntu akabivuga ku iradiyo cyangwa mu makoraniro atagiye kuri tere ngo ashobore kwereka umuntu ni ukugenda ahubwo umunyagihugu wese bakamushikira bakaraba uburyo babikoramo ku buryo bamwigisha ati nimba ugiye guta imbwa yapfuye muri tanganyika nk'akarorero umenye ko ari nk'uko wari kuyiterera mu kanwa kuko ayo mazi ugiye kugarukako ni ukumenya rero yuko amazi ari ayacu maze tukayabungabunga kandi icyo nanjye nta myaka myinshi maze mugabo ndamaze kubona inzuzi nyinshi zakamye turetse itanganyika nawe nyine baba- bavuga ko igenda igabanuka mugabo hari inzuzi nyinshi nabonye zagiye zikama eh, n'imyonga imwe imwe kumbure bitacoroshe no kuharimira kubera ho hagiye hagaduka hakame Eh, ni icyo rero nshanaga nterera hama akabazo kanjye nako nagira mbaze mbega ko mu minsi heze havuzwe ibyerekeye kubaka hafi ya tanganyika canke hafi y'izindi nzuzi kandi navyo biri mu bigeramiye amazi kumbure bikavamo no kuyikwegera nyene ku bantu ba- bubaka hafi ku nkengera y'i- y'izo nzuzi n'ibiyaga mbega ubu ico kibazo coba cifashe gute vyoba bibandanya bikorwa canke harafashe ingi- ingingo ruhasha ubu ntibikiwe murakoze murakoze mumwishure Emmanuel
urakoze cyane hari ahandi- hamwe yado- yagerageje kudushigikira twunganira hanyuma ariko ibaza abazije ati mbega ati hariho hari abafata ingingo hari abantu bubaka mu- mu- mu karere ko gukingira ibiyaga hari nago mbabwire abariko baratwumviriza noneho benshi ndazi yuko abenegihugu b'arundi barambabizi Ha, mu ibwirizwa ry'amazi haragiyeho uturere two gukingira in- ibiyaga n'inzuzi ndetse noneho n'amasoko bira- eh, birahari aho twavuga yuko ku kiyaga tanganyika hataza gusiga imetero ijana na mirongo itanu ku bindi biyaga imetero mirongo itanu ku nzuzi zitwa mu kiyaga tanganyika imetero mirongo inani n'itanu no ku zindi nzuzi zo hagati imetero zitanu ati none aka ka- aka karere ni akiki mu isanzwe aka karere tuvuga kege ni akarere kaza kegereye ibiyaga kegereye izo nzuzi twasaba yuko rero habaho ibyatsi ibyatsi ibyo byatsi rero bica bi- bi- bigira akamaro kanini cyane icyo bita mu rurimi rw'ikinyamazuru zone tampo cyane zone do protection ako karere ubwo bwatsi haba hari ibyatsi byinshi kuko hari ambavu y'amazi usanga ari ibyatsi byiza bitotahaye bimeze neza usanga ari ikigega cy'ibinyabuzima by'ubwoko bwose amafi nihata amagi ntihagwirira ugasanga hariho ibikoko by'ubwoko bwinshi ibyatsi by'ubwoko bwinshi hanyuma kandi tukaba tubabwira yuko ari akayunguruzo ni akayunguruzo niko kadufasha kuyungurura ya micafu mibi iziva ku misozi ihanamye iraza izanwa n'amazi y'imvura ifite muri bwa bwatsi ama- agaca yatema amazi ya micafu igahera muri ubwo bwatsi niho rero twavuga tuti akarere gategereza kubahirizwa kugira ngo katubere aho kayunguruzo k'amazi mabi azananye eh, ku misozi ihanamye rero icyo tubona iri bwiriza by'ukuri ryarigishijwe mu burundi bwose abenegihugu bose sinavuga ko utobarizi ko muri bo babyirengagiza mu mu ntara zimwe zimwe ho twaragerageje no ku- no kwigisha gushika ku ba- ku barongoye imitumba bose tubigisha tubabweka n'ingaruka mbi zo kudakingira amazi ariko eh, abarundi turacyafise kumve eh, tuvuga ati amazi atangwa n'imana ntibabone neza ntibaratahura neza niko twavuga yuko cyo guhinduka mu mutwe ibyo nabyo cyo- eh, ikintu cyo guhindura mu mutwe guhindura ingendo si ikintu gi- kiba mu munsi umwe tujye twiyemeje yuko tujya turahimiriza duhimiriza duhimiriza bavuga ati utosohora ifuku yamizamo akatsi gusa dusaba abarongoye intwaro ko baza baradufasha kugira ngo noneho umwenegihugu atahure ako kamaro ni muri iyo ntumbero yo kubera bataratahura usanga bacaguma bagomba kuza kubaka muri ako karere ko gukingira ikiyaga tanganyika rero ni akazi ka minsi yose tuguma duhimiriza uramutse agiye kubikora tukagerageza kumukebura rero ni igikorwa cya minsi yose turiko urakoze dufise silvestre silvestre utubwire irindi zina naho uhamagaye
genda ndakumva banje yo kuramutse uri mwaramutse Ah, igihe cyo muba kuvuga eh, mwaramutse nyakubahwa Eh, n'abakozi bose b'ira- b'ijwi rya amerika ndabaramukije hanyuma igihe cyo niyumvira ku ruzi tanganyika tanganyika ni uruzi rwiza cyane abo bagwonona bakaza kubaka hambavu yabo bonona ka gasamagi keza ni ibirana ndiko natanga bonona ka gasamagi keza bakunda kuryamwo bakonona wa mu- wa mu- wa mu- wa mukaka w'ibujumbura n'ingeni biryoshye bara- bara- barawunona kandi tanganyika ifite akamaro kanini cyane ayo mazi arafatanya bujumbura mu kuyanwa hanyuma baka- baka- bakavamo bakayitekamo ibicafu tanganyika rufite akamaro kenshi tuduha n'imvura burya kiriya gicu kiduga mu kirere kikaduha imvura tuva muri tanganyika gifata i- i- amashyamba y'uburundi cya kibira kimeza cyo mu gwegura kimwe cya bururi cya- cya teza hose tanganyika ikorana na kirya kibira iyo bari kubaronona rero bajya hambavu eh, y'uruzi bononera bimwe imana yarema uko nabyo ishaka kurya harimo imvubu harimo isamagi n'isura ry'igihugu n'ibindi abazungu bakunda kuza kurabambura i burayi muri parake tanganyika none hajya abariko bara- baronera tanganyika bakagomba kahambavu yabo yabo nibaza ko baba bariko barasenyura bari bariko barasenyura abarundi bose icyo kibazo rero mvuze, niyo ntera navuze murakoze Eh, amede amede uratwumva halo amede amede eh, nta- ntabo dufise ku murongo wa telefone eh, turamutakaje ku murongo wa telefone reka tubandanye ikiganiro cacu muri sanga ku vyerekeye ikibazo c'amazi kw'isi Eh, tuze ku mutumire wacu atanazi murimpa mw'ishirahamwe ryanyu ateje mu gutanga nk'insiguro n'inyigisho muha abanyagihugu ku vyerekeye ico kibazo eh, c'amazi n'ukugene boyakoresha ayo basanganywe haba mu vyerekeye uburimyi eh, no kwiteza imbere Eh, ni izihe nyigisho mutanga murabona inyigisho mutanga ziriko zira- ziragira ico zishikako
biriko biraza burya kwigisha no guhoza ko ni utanga nk'akarorero hariho ahantu twigeze ku- kuronka amazi ya rusengo mu mwaka wasanga reservoir ni ukuvuga kirya kigega barakibomoye ugasanga baja kuyoga muri ico kigega imbere indani mu- mu- muri ico kigega uca ubashyira iruhande iyo ivyo bintu biboneka ukabereka ingaruka mbi ukabereka yuko amazi baza kuvana ngaha ari shano ari uburozi kuko ntabakira amazi meza turabigisha rero mu mu nyigisho tubaha ibijyanye n'isuku bifatiye no ku mazi banashaka guhera kwiyoga iminwe ibyo bita roravage deme nk'aha urabereka kuva abana hari ababuze ibintu by'urwaruka rero tuzokwibanda cyane cyane ku rwaruka ku bana bo mu mashuri kugira nabo babitware mu mihana burya inyigisho ni ukwamiza ko ariko bisaba ingufu nyinshi amashyirahamwe yonyine ntiyobishobora ariko turazi ko na leta ibikorera ko haba mu masantere do sante haba mu makoraniro ibyo byaba byavuzwe ariko ntibyoreka yuko haba izindi porogaramu nyinshi zo kugira abantu baje gutera imbere mu bintu by'isuku cyane cyane bakoresheje n'ayo mazi bayakingiye
hari ikindi mwavuze ku byerekeye ah, nk'abarimyi abanyagihugu kurima ah, hari nk'abarima nka rimwe gusa mu mu mwaka canke kabiri ah, barindiye imvura ku- kwigwa Ah, mwavuze ko basho- bashobora ku bishoboka ko bashobora kurima inshuro zitari nke no mu gihe imvura itoba iriko iragwa ndazi ko nk'abantu ba- barima cane mu mu mirima mu myonga ahantu hari nk'amazi mu gihe ayo mazi yagabanutse bi- bigenda gute n'izihe mpanuro mubaha
impanuro twabaha ni uko twabanza tukabigisha hariho ubuhinga bwitwa perimakiriture ushobora kurima imyaka yose kandi udakoresheje ikibanza kinini kandi udakoresheje amazi menshi ndaguhe nk'akariro gasanzwe kurima nk'ibizinu ntibitwara amazi menshi kuba waziganije ikigega cy'amazi gushobora kuguha umwanya wo kurima muci ukarima mbere ahandi uko babigenza ukabaha imbuto zimbuka mu mwanya mutoya tibitire hative usanga zimara ukwezi ukwezi n'inusu ibyo nabyo bija mu bushakashatsi izabu ikoranye n'abanyagihugu birashobora gushikako Alors, ikindi ni uko ivyo vya perimakiriture ari ingendo nshasha ibyo bita eh, kurima ivyi- ivyi- vy'ubwenge agirikitire ndelijane sinzi ngene nokivuga mu kirundi birakoreshwa n'ahandi ugasanga haba mu bisagara haba mu mitumba ruguru abantu bafise ivyo barya umwanya wose ntibirabe ngo tuzorima ari uko imvura iguye
murakoze Eh, ku murongo wa telefone dufise nduwimana diomede uratwumva
Eh, ndabu- bu- ndabumva eh, menyesha amakuru nka kuri radio micoka ndabumva menyesha amakuru muri eh, muri he
Ah, ndi mu gisagara ca bujumbura mu burundi muri aho murambabare hagati na nihenze ni ngaho ni ku ijwi rya amerika twe turavugana ego mufise ikibazo canke iciyumviro muterera
yego murakoze cyane yego nashaka ndamwibarize mwariko muravuga ku byerekeye amazi alo Eh, ndabumva
Eh, no ba- banje kuramutsa abatumire kwanza bariko arumbiza n'abariko arumbiza radio mico kama nambe radio eh eh, eh, radio voix d'Amérique kuko nashaka nabibarize nyakubahwa ikibazo cya mbere mwebwe ikibazo cy'amazi mwo- mwokora icyo kugira murabe ikibazo cy'amazi kuko nda- nda- nk'aho mberereye amazi cyane arakunda kuba acikagurika ugasanga mu munota ariko aracikagurika mwo- mwokora iki kugira murabe amazi agwire mu gisagara cya mu gisagara cya bujumbura Eh, Eh, reka icyo ni icya mbere icya kabiri nacyo eh, ku- kuko hariho ubuhinga eh, benshi ba- ba- ba- ba- bakoresha mu gukora amazi mwebwe muba mufise ubuhinga bungana gute bwo gukora amazi kuko kuko benshi cyane hari ubu- aba- abahinga batazi ibintu by'amategeko byo gukora amazi ugasanga bariko bara- bara- bara- barajaganyisha mu bintu by'amazi mwokora iki nk'abo bahan- bahinga kugira mubahanure bareke kuba ba- ba- bakora nabi ibintu bya- ku ku bintu by'amazi murakoze murakoze mu mwishure Emmanuel
cyane imbere y'uko nishyura ibibazo ibibazo nagomba nagaruke ku mutumire yavuze ikibazo cya- cyo kuvo- cyo kurima noneho ni ikibazo babajije kurima Eh, ntibavuga umwaka wose aha mu burundi nibaza yuko twa- kuko twahiriye twari dufite imvura hamwe n'igihugu wese bagaragaza akaraba yuko atoza aratungwa no kurima mu gihe imvura iriko iragwa n'umuce akarima kuko amazi arahari aha rero nagomba ashimire ababenegihugu bamwe nabonye babyumviriye bakabikora bo muri komine mpanda mu ntara ya bubanza ni komine ya giheta aho bafata amazi y'inzuzi bakakacisha bakayatwara bakaza baravomera imirima yabo kuri ba- ntibakomere ku muheto ahubwo n'abene- n'abandi benegihugu bose baze baza kubara kubarahu- kubarahurirako kubarahurira k'ubwenge Ibyo ni ibintu byiza cyane rwose kuko nta kuntu eh, wa- mu- igihugu cy'u Burundi kirimo amazi imvura yocika ugasanga abantu nk'uko yavuze ati abahunga by'ukuri hariho abaca bahunga ukamenya ngo bahunze intambara kandi bahunze eh, izuba ibyo ni- ntibyateza kuba kuko mu Burundi haracyariho amazi umuntu arashaka kurima umwaka umwaka wose akimbura akaronka ibyo afungura n'ibyo ashobora kugurisha kugira ngo ikenura ibyo nagomba gusaba umwenegihugu wese babirabe ko bishoboka aho aho bishoboka byose babikore hama noneho bazi ko no muri leta hari imigambi iriko irategurwa bijyanye no gukoresha amazi yo ku nzuzi no ku- n'amazi y'imvura ku misozi hanyuma ngerageje rero kwishura iki kibazo mu isanzwe ibibazo avuga ati amazi azaracikagurika n'ubuhinga je nibaza iki ni ikibazo kumva ntari kwishura kuko bijyanye n'amazi meza batanga aya nayo arafise igisata kijejwe regidezo ngaha mu gisagara ca bujumbura nibaza sinashobora kucishura ariko rero ndazi yuko hariho imigambi myinshi yo kugira ngo amazi yongerezwe iho muri regidezo nibaza yuko ibi mu minsi iza ikibazo c'amazi nazo ko kizohera kandi noneho nibaza yuko nuko bata- bato- bo- babibonye nk'ivyo bishitse bokwegera abahinga bo muri regidezo kumbure bobatunganiriza ico ndi coco nuko atari ikibazo c'amazi make kumbura ikibazo coba kihari si c'amazi make nico amazi yoba a- ari- ahura niyo micafu Muhora- nibaza nk'abafise ikibazo rero c'amazi acikagurika bokwegera abahinga bo muri regidezo ndazi yuko bobatunganiriza murakoze n'ubwo buhinga babukeneye hariho ababijejwe babyiza akabinonosora muri regidezo babishiki babibabwira Eh, murakoze Eh, leonidas eh, unyarutse eh, utubwire irindi zina naho uri n'ikibazo ca intererano unyarutse ku mwanya ugiye kuturangirana
yego murakoze cyane nari mfise intererano gatoyi aho mperereye ni ku ntega no mu kirundo rwanyitwa ndayikengurutse leonidasi
yego ndaje kubashimira cyane ko munyakiriye ku iradiyo ijwi rya amerika na cyane cyane ko aho mperereye mu karere n'ibiyaga mu kirundo birahari ni ku bwinshi ariko icyo tubura gusa ni uko tubura ubuhinga bw'ukuntu bo- boduha ibyuma kugira ngo tuze turavomera imirima mu gihe cyo mu ci tukaza turarima nka- nk'itomati ik'ibitunguru ubwo buhinga nta- ntiburahashika ariko ubu ubu hariho abashinwa barimo bara- bara- baradukwegera amazi batuzanira ariko nko ku kiyaga ntarungazi ubwo buhinga ntiburahashika na cane cane na- nobasaba ko ngo tuvugira imbere kugira ngo n'ibi biyaga byo mu kirundo ari byinshi bazotuzanira ivyo vyuma nk'amapompo kugira tuzobe turavomera imirima murakoze murakoze aho muhavuga iki emmanuel
wenda bivuga ko mu kirundo by'ukuri ndahazi kumbure iyo komine yo bavuze komine ya ntegane baza ko idafite ikibazo cyane gusumba Hari- hari izindi komine nka bugabire gasoni zifite ikibazo gikomeye aha ah, novuga yuko ubwo buhinga bavuga ubwo buryo bwo gupoma amazi eh, by'ukuri sinovuga ko umwenegihugu wose mu kirundo amaze kuronka amapompo mugabo iki ni ikibazo na kimwe novuga ko leta yamaze gufata mu minwe ku buryo hariho abenegihugu nzi neza muri za komine busoni ko aya mapompe o, ibi byuma byo gupompa amazi mu nzuzi babifise hanyuma kandi nkavuga yuko hariho n'urundi rugomero ibibazo ngo bagwegereye ku ntega rugomero eh, abafasha burundi bafatanije na leta y'uburundi rwa- rwubatswe nabwo ndazi ko ruzobafasha mu kuvomera imirima yabo hama kandi ni uko ikomeye intara ya, ya, ya kirundo ni intara iri mu bugesera gerageza kubwira abariko baratwumviriza intara iri aho bita mu bugesera ku rwego rw'u rwanda ikunda kubangamirwa n'uruzuba iki i- cyari karavuga nibaza yuko umwenegihugu wese mu rundi ara- aravyumva ko twama twumva ko abenegihugu bo mu bo mu kirundo bahonze kubera inzara mugabo ubu tubahanura yuko aho guhunga nyabuna baraba ukuntu bavomera ibiterwa bimwe bimwe kugira ngo baze bararonka ko bafungura aho gutera bahunga nibaza yuko ari ivyo hama ke tukabasaba yuko abanyakirundo bariko baranyumva banteka canke cane cane bugabira na busoni ko bogerageza bagakingira ivyo biyaga ivyo biyaga biratekanije ibwiza ry'amazi biratekanye metero mirongo itanu tubasaba rero yuko izo metero mirongo itanu zojamwo ivyatsi ibiti hakaba ibiti vyinshi kugira ngo ivyo biti bize bidufashe gukwega imvura kuko nababwira yuko kugira ngo imvura iboneke hariho umwuka uva Mu- muri arya mazi Eh, mu- bagahura n'umwuka bavuye mu biti baca Murakoze.
noneho batuja hejuru ugaca utanga imvura Murakoze.
basaba rero yuko abo banegihugu bagaragaza bagakingira uburere Murakoze.
bwegereye ivyo- ivyo biyaga vyo mu kirundo umwanya uraheze murakoze turashimiye abatumire bacu emmanuel ndorimana umuyobozi mukuru w'amazi n'isukura mu bushikiranganji bujejwe amazi ibidukikije no gutunganya amatongo no gutegura ibisagara na atanazi monimpa umuyobozi w'ishyirahamwe ateje rijeje guteza imbere uburimyi n'ibidukikije dushimiye n'abakurikiranye iki kiganiro n'abaduteye akamo bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro byabo mwari mu kiganiro muri sanga turashimire mwese mugira ibihe byiza
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza